Muganda nyanya utega matwi ijwi rya Amerika. Kaze mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice bibiri kuri mikro muri kumwe na Fidel Niyongabo na Oriane Itangishaka nanje ndabaramutsa ndabifuriza ikaze mu biganiro vyacu vyo kuri ino saha ni ikibazo ku bantu bakuze baba ababyeyi cyangwa n'abandi bakuze binjiza mu babyiruka imitekerereze y'amacakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside
uwo ni fidel nsabimana umuyobozi nshingwabikorwa wa komisiyo y'ubumwe no gusubiza hamwe mu rwanda avuga ku kuntu hari ababyeyi baha abana babo inyigisho zitari zo zirimwo ivyiyumviro vya jenoside ishirahamwe onu ryatangaje no musi wa gatatu ko ryatoye ibinogo bishasha cumi n'indwi vyahambwemwo abantu benshi mu ntara ya kasai iri hagati muri congo
igihugu c'ubuganda catanguye ibikorwa vyo gutahukana abasirikare baco bari bari mu gihugu ca republike ya centrafrique kugwanya abaroberi ba lords resistant army
inama nshingamateka y'ubwongereza yatoye atanu umwe avuyemwo n'umusi wa gatatu gushigikira akamu katewe n'umushikiranganji wa mbere theresa may ko kugurisha amatora imbere y'igihe
amerika itangaza ko yiyemeje gushigikira igihugu ca arabi saudite mu kugwanya ibikorwa vy'ihungabanya ry'umutekano rigirwa na irani mu karere k'ibihugu vy'abarabu
aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turagaruka ko ku buryo bunonosoye mu kanya gato duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twabateguriye dutangurire ku makuru yerekeye akarere ka afurika ishyirahamwe mpuzamakungu onu ryatangaje no musi wa gatatu ko ryatoye ibinogo bishasha cumi n'indwi vyahambwemo abantu benshi mu ntara ya kasai iri hagati muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ivyo vyashikanyiye muri rusange igitigiri c'ibinogo vyahambwemo abantu benshi bigera kuri mirongo ine muri iyo ntara yageramiwe n'ubwicanyi bukomeye kuva mu kwezi kw'icenda ishirahamwe onu ryagabishije ko rizosaba itohoza mpuzamakungu harimwo sentare mpuzamakungu mpanavyaha hamwe abategetsi ba kongo batotangura bidatevye itohoza kuri ubwo bwicanyi ugutana mu mitwe hagati y'abagwanyi n'inteko za leta kwahitanye abantu amajana n'amajana harimwo abahinga babiri barungitswe n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu kugira amatohoza mu ntara ya kasayi ishyirahamwe onu rimenyesha ko ari ngombwa ko abategetsi ba leta ya kongo bafata ingingo zose zikenewe kugira habe bidatevye itohoza ryigenga rishyira ahabona iryozwa ry'agateka ka muntu ryabaye mu ntara ya kasayi umuyobozi mukuru w'ishami rya onu rijejwe agateka ka muntu amenyesha ko niyo abategetsi ba kongo batagira iryo tohoza ko azosaba amakungu gushigikira itohoza rikozwe n'inzego mpuzamakungu harimwo sentare mpuzamakungu mpanavyaha
tukiri muri afurika igihugu c'ubuganda catanguye ibikorwa vyo gutahukana abasirikare bacu bari bari mu gihugu ca centrafrique kugwanya abaroberi ba lords resistant army lra mu mfunyafunyi y'icongereza aho ni mu gihe bavuga ko batujije uwo mugwi w'abaroberi wari wahungiye muri ico gihugu inyuma y'aho bomowe bakugwa mu buganda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu mu itangazo ryashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare c'ubuganda general richard karemire yavuze ko ingingo yo gutahukana abasirikare babakura muri ico gihugu yavuye ku kuba babona yuko ibikorwa byo kurwanya uwo mugwi babiranguye neza general richard yemeza ko umukuru wa lra joseph coni azwi cyane yamaze kuneshwa kandi ko hatanga uvuga ifise kuko ubu abasirikare afise badashika n'ijana ku bw'ivyo bavuga ko uwo mugwi utakibangamiye umutekano w'igihugu c'ubuganda ibinyamakuru vy'ubuganda bitangaza ko igulu mu buganda hamaze gushika abasirikare mirongo itatu n'umwe mu bihumbi bibiri vyari vyararungitswe muri centrafrique
radiyo ijwi rya amerika washington dc amakuru ya hirya no hino twabateguriye tuve muri afurika tuje mu karere k'iburaya aho inama nshingamateka y'ubwongereza yatoye atanu umwe avuyemwo n'umusi wa gatatu gushigikira akamo katewe n'umushikiranganji wa mbere theresa may ko kugurisha amatora imbere y'igihe ku itariki umunani z'ukwezi kwa gatandatu ni ukuvuga imyaka itatu imbere y'itariki yari ategekanirijweko Theresa May yasabye amatora y'imbere y'igihe mu mwizero wo korosha igikorwa cyo kuva mu muryango w'ibihugu by'Iburaya uh, k'Ubwongereza abashinga amateka batoye n'amajwi amajana atanu na mirongo ibiri n'abiri ku majwi cumi n'atatu byari vyitezwe n'abantu benshi ko bemeza amatora y'imbere y'igihe abitegeza ibintu bavuga ko ivyo bizoha inguvu kurushiriza umushikiranganji wa mbere mu gikorwa ciwe cyo kuganira ukuva k'ubwongereza mu muryango w'ibihugu vy'uburaya ibiganiro vyo kuva muri uwo muryango bizomara imyaka ibiri bikaba vyatanguye mu kwezi guheze umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza Theresa May yatangaje ko kugirisha amatora imbere y'igihe bikenewe kugira leta igire inguvu kurushiriza mu biganiro vyo kuva mu muryango w'ibihugu vy'uburaya uno munsi ku wa gatatu Theresa May yatangaje ko batazosubira ku ngingo y'ubwongereza yo kuva mu muryango w'ibihugu vy'Iburaya.
tugiye mu karere k'ibihugu by'abarabu leta zunze ubumwe za amerika itangaza ko yiyemeje gushyigikira igihugu cya arabi saudite mu kurwanya ibikorwa by'ihungabana ry'umutekano riterwa na iran mu karere k'ibihugu by'abarabu kuri uno munsi wa gatatu mu mibonano iriyade umushikiranganji wa amerika ajejwe kwivuna abansi jim mattis yabwiye mugenzi we wa arabi saudite prince mohammed bin salam ashimitse akamaro ko gukorana no gukomeza igisirikare cya arabi saudite mu kurwanya ibyo yise amanyanga yigwa n'igihugu cya iran muri ako karere arabi saudite ni igihugu cya mbere general mattis ahereyemwo mu rugendo rw'ibihugu bitandukanye by'abarabu agiye kugenderamo mu kiringo c'indwi imwe muri ivyo bihugu harimwo na misiri israel na qatar muri uwo mubonano na general matis kuri uno munsi wa gatatu umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi wa arabi saudite yabwiye wa amerika ati duha agaciro gakomeye ubutegetsi bwa perezida donald trump avuga kandi ko bagiye gukorana mu kurwanya iterabwoba n'ibindi bibazo vyerekeye n'ibindi bibazo murantunga vy'akarere biterwa n'igihugu ca iran
igikorwa cyo gukura abasivile mu bisagara bigeramiwe n'ingwano mu gihugu ca Syria cabandanije uno munsi wa gatatu nyuma y'uko ico gikorwa gihagaritswe n'igitero ca bombe cabaye ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze cahitanye abantu batari munsi y'ijana na mirongo ibiri na batandatu itangazamakuru rya leta ya Syria n'ishirahamwe riharanira agateka ka muntu muri Syria rifise icicaro i Londres mu Bwongereza Syrian Observatory for Human Rights vyamenyesheje ko amabisi yakuye abantu ibihumbi bitatu mu bisagara vya Fua na Faria biri mu minwe ya leta vyageramiwe n'abagwanya ubutegetsi ayandi mabisi yakuye abantu amajana n'amajana mu bice biri mu minwe y'abagwanya ubutegetsi vya madaya na zabadani bigeramiwe n'inteko zishigikiye leta ya siriya ico gikorwa kiriko kigirwa hisunzwe amasezerano yashizweko mu kwezi guheze igitero ca bombe co ku munsi wa gatandatu mu gisagara ca rashidin cagizwe ku mabisi yari akuye abantu mu bice biri mu minwe ya leta benshi mu bishwe bari bakuwe muri ivyo bice urwego rw'ishyirahamwe onu rujejwe amahoro n'umutekano ku isi wariyamirije icyo gitero mu itangazo ku munsi wa kabiri
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yahaye itegeko umugwi ujejwe umutekano mu biro by'umukuru w'igihugu gusubira kwiga neza amasezerano y'umwumvikano w'igihugu hagati yayo n'igihugu cya iran ku bijyanye n'ihingurwa rya nuclear muri icyo gihugu trump asaba ko baca irya nino ayo masezerano kugira bamenye by'ukuri niba ikugwa ry'ibihano kuri icyo gihugu cya Iran byakozwe ku ntwaro ya Barack Obama biri mu nyungu z'umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga Rex Tillerson yabishikirije mu ikete yarungikiye umukuru w'inama nshingamateka Paul Ryan Tillerson yavuze ko gushika kuri uno munsi wa kabiri Iran irabandanya kubahiriza ivyo yiyemeje mu masezerano yiswe Joint Comprehensive Plan of Action JCPOA yapfunditswe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hagati ya amerika ubufaransa ubushinwa uburusiya ubudagi na iran tillerson avuga ati naho biri uko iran kiracyari igihugu cya mbere mu bihugu bishigikira iterabwoba ku mbuga no mu buryo butandukanye
radiyo ijwi rya amerika muhandanya nyakuru dukurikirana mu biganiro byacu kuri radiyo inshuti ya bose yumvikanira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no ku ijwi rya amerika kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda no kuri fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora no kudukurikirana kuri imeri yacu wewewe site yacu ya- nako site yacu murantunganiwe wewewe akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com imere yacu mushobora kutwandikira ko ni radiyo yacu voa arobaze gmail akaburungu com
umwanya w'amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda aho muri ibi bihe u rwanda n'amakungu biri mu gihe cy'iminsi igera ku ijana yo kwibuka ku nshuro ya mirongo ibiri na gatatu jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo icyenda na kane komisiyo y'ubumwe no gusubiza hamwe ibandanya ibiganiro hirya no hino mu mashuri mato mato ayisumbuye na za kaminuza muri ibyo biganiro ubutegetsi busaba abakiri bato gukora ibishoboka byose bakiton- bakitandukanya n'ibyiyumviro bya jenoside erike bagiriwe ubusa yakurikiranye ibiganiro byo kuri uyu wa gatatu byabereye ku ishuri ryisumbuye Notre Dame de Cite i Kigali
ibi biganiro bya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu mashuri abanza yisumbuye na za kaminuza bigamije ahanini gusobanura amateka y'u rwanda n'abanyarwanda mu mibanire yabo cyane mu bihe byahise yagejeje u rwanda habi komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu ishuri ryisumbuye notre dame de sito i kigali yasobanuriye abanyeshuri bari hagati y'imyaka cumi n'umwe na makumyabiri ko ikibazo cy'amoko ari nacyo cyabaye nyirabayazana ahanini cyakomejwe n'abakoloni bagisobanuye uko kitari kimeze abatwa abahutu n'abatutsi komisiyo isobanura ko byari ibyiciro by'imibereho umukoroni yaje ahindura amoko yageze aho habyara jenoside nk'uko umurongo w'ubutegetsi utomoye kwibona mu bunyarwanda kuruta amoko ababyirukana bo barawumva aba bari ku myaka cumi n'ibiri biragoye kubumvana mu kanwa kabo za hutu tutsi na za twa baremeza ko ari inyito zahimbwe n'abakoroni kandi ko mu ngo iwabo nta cyitwa amoko baganira icyo numvise ni uko abahutu n'abatutsi n'abatwa byazanywe n'abakoloni bashaka gukoloniza ibihugu byo muri afurika ariko mu bundi mu rwanda rwashyize ntabwo byabagaho ni ibintu abakoloni navuga ko ari bo babiteye kuko nibo baje batangira kujya bagenda bagabanya abantu ngo uyu nguyu ngo ni umututsi cyangwa se ngo ni umuhutu n'umutwa bitewe n'ukuntu bababona aba bo bavuga ko iwabo mu ngo amoko bayabaganiriza ariko bakabereka ko ubwayo nta gaciro mvutse ubu ngubu vuba sinavuga ko ndi umututsi cyangwa umuhutu ahubwo ndi umunyarwanda papa ni umututsi nawe barabimbwiye kuko bo nyine bagiye bahura n'ingorane ya jenoside babuze benshi papa we ni umuti ni umututsi wabibwiwe n'iki ko ari umututsi ni uko yansobanuriye amateka yanyuzemo ambwira n'ubuhamya bwe warabyemeza ko ari umututsi hanyuma umututsi arangwa n'iki Eh, agira umuco mwiza yubaha na bagenzi be naho umuhutu abahutu mu gihe cyashize ba- ba- bakoze nabi barangije bica abatutsi babaziza uko bavutse ku buyobozi bwa notre dame de sito ibiganiro biganisha ku bumwe n'ubwiyunge birinda ingengabitekerezo ya jenoside ni umwanya mwiza buri gihe iyo abanyeshuri bavuye mu biruhuko mu gihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi buravuga ko biba byiza kumenya impumeko y'abana mu bihe nk'ibi kuko bufite amakuru ko haba hari abahawe inyigisho z'amateka atari yo gusa kugeza ubu mu banyeshuri basaga magana arindwi ngo ntawe biragaragaraho swer elena nayituriki ayobora iki kigo kugeza ubu ntabwo turabona ariko gukumira birusha kujya kuvura kuko kera hajyaga hari abandi dutumira mu biganiro babo bazakora murabitubwira ariko twagera iwacu ntidusanga aribyo batekereza bituma rero dufata icyemezo cyo kubifata mu isomo kugira ngo tubarebe nubwo bidakunze kwigaragaza komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge mu rwanda nayo izi ko bihari ko hari ababyeyi baha abana babo inyigisho zitari zo ku mateka y'u rwanda kandi zishobora guhembera ingengabitekerezo ya jenoside igasigarana icyizere cyo kuba abakiri bato bashobora gushungura mu byo babwirwa bwana fideli ndayisaba ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'iyi komisiyo ni ikibazo ku bantu bakuze baba ababyeyi cyangwa n'abandi bakuze binjiza mu babyiruka imitekerereze y'amacakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside ariko kandi nanone hari ukwizera kuko ababyiruka barabyirukira mu gihugu cyiza barabyirukira ah, mu burere bwiza bubaha amakuru meza kandi bububakamo imitekerereze isesengura ituma bashobora kurwanya no gutsinda ikibi kimwe mu bifatwa nk'icyaba inzira y'ubusa mu guhembera ingengabitekerezo ya jenoside ni ikibazo cy'amoko ni kubw'iyo mpamvu bigoye kumva hari uyasubiramo mu kanwa ke gusa hari n'abasanga ubwabyo kuyavuga ntacyo bitwaye ndi umutwa nasanze sokuru na sokuruza ari abato none ubwo bwoko bazabukuraho gute ngo turi abanyarwanda turi abanyarwanda koko kubera turi ibiremwa by'imana ariko izina twa ntaho rizavaho bwana ndayisaba agasaba ko ibyayo ko nta wayitwaza ngo akore ikibi ubuhutu ubutwa ubututsi kubisobanurirwa eh, no kubyumva mu muco nyarwanda no mu kinyarwanda kuko ayo ni amagambo y'ikinyarwanda nk'uko byari bimeze nk'uko byamye ibyo nta kibazo na mba ikibazo ni ugukomeza kubikoresha eh, muri ya gahunda y- y'amoko n'inkomoko mpimbano zigamije guteranya abajyana- abanyarwanda no kubatanya ibyo ngibyo si ibyo kwihanganirwa iyi gahunda yo kuganiriza abanyeshuri hirindwa ikibi cyakongera gusubiza u rwanda habi irakomeje hirya no hino mu gihugu mu bigo by'amashuri imibare iheruka ya komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge igaragaza ko ubumwe n'ubwiyunge ku banyarwanda buri ku kigero cya mirongo icyenda na kabiri n'ibice bitanu ku ijana bishingira ku mibanire y'abanyarwanda nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ubwo bushakashatsi bwagiye ahabona mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu buvuga ko makumyabiri na babiri ku ijana bashobora gukora jenoside babonye urwaho makumyabiri na barindwi n'ibice icyenda ku ijana bakibona mu ndorerwamo y'amoko abandi makumyabiri na batanu ku ijana bakirangwa n'amacakubiri n'ingengabitekerezo ya jenoside aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze cyane eric bagira ubusa tukiri mu rwanda aborozi b'inkoko barahangayikishijwe cyane n'uko bataronka aho bagurisha amagi yabo inyuma y'aho igihugu cya kongo gihagarikiye kugura amagi yo mu rwanda ku mpamvu zo gutinya indwara y'ibicurane by'inyoni yari yatangajwe mu gihugu cy'ubuganda abo borozi bavuga ko atagikozwe ngo bafungurirwe inzira vuba bashobora kugwa mu gahombo gakabije ibindi kuri iyi nkuru mugenzi wacu asumta kaboyi mu rwanda
ngewe nk'amafaranga amaze nko guhomba muri amezi abiri ntabwo ari hasi ya miliyoni nk'eshanu byavuye kuri mirongo irindwi n'atanu biramanuka uno munsi ubwo barimo kuduhera igi kuri mirongo itanu birasaba ko ufata indi mitungo ufite ukagurisha ugasanga rero n'ibyo twagezeho bishiriyemo ubu muri ayo mezi abiri rero amaze kugira nka miliyoni nk'icumi aba ni bamwe mu borozi b'inkoko bakorera mu murenge wa mbogo mu karere ka rulindo mu ntara y'amajyaruguru basobanurira garadijwi rya amerika igihombo bahuye nacyo nyuma y'uko igihugu cya kongo gihagaritse ubucuruzi bw'inkoko n'amagi biva mu rwanda hashize amezi asaga abiri amagi n'inkoko byinjiraga mu gihugu cya kongo bikumiriwe kubera icyoba cy'indwara y'ibicurane by'ibiguruka yumvikanye mu karere cyane cyane mu gihugu cya uganda u rwanda rwo ruhamya ko iyi ndwara itarangwa ku butaka bw'u rwanda ko nta mpamvu yo gugumishaho aka kato kamaze gutera igihombo aborozi b'inkoko aborozi bo mu mudugudu wa kinini mu murenge wa mbogo bavuga ko baramutse batabonye isoko rya kongo umusaruro wabo wapfa ubusa kuko bafite amagi menshi cyane adashobora kubonerwa abaguzi mu baturanyi babo uyu ni bwana habiyaremye prote umworozi wo mu karere ka rulindo umudugudu ushobora kuba wavamo nk'amagi nk'ibihumbi mirongo itatu umunsi umwe umuturage uraza akakwaka amagi icumi ku munsi wenda hano muri uno mudugudu abantu bajya amagi ntabwo ya- yarenga amagi mirongo itanu amagi mirongo itanu bateje ibihumbi mirongo itatu urumva se ni igitonyanga nk'umunyana ariko ubu ngubu turi kurunda kubera ko nta- nta- nta- no ku giciro gitoya twabuze umukiriya ntabwo twari tuzi ko byageze aha urumva ku isoko wabuze umusaruro wabuze n'uwuha- uhera makeya leta y'u rwanda irahumuriza abaturage ivuga ko ifite icyizere ko abategetsi ba kongo bazemera vuba gukomorera amagi n'inkoko biturutse mu rwanda uyu ni dr kanyandikwe christina ushinzwe ubworozi rab ubu ngubu turi mu biganiro eh, nabo babitewe n'ikibazo bumvaga eh, muri region ki- cy'ibicurane by'inkoko Ah, barakumiraga nk'uko natwe twabikoze ariko ubu ngubu turi mu biganiro hagati ya- y'ibihugu byo- byacu kugira ngo turebe ko kato kavaho cyane cyane muri muri congo kugira ngo bafungure imipaka kuko twebwe nta kibazo dufite habaye ibiganiro hagati ya kongo eh, n'u rwanda Ba- batwizeza ko bagiye ku- kubikoraho kugira ngo bafungure vuba eh, imipaka nubwo leta ivuga ko abaturage bazatabarwa mu gihe cya vuba abaturage bavuganye n'ijwi rya amerika bo baravuga ko bamaze gushoberwa ku buryo uwabatabara byamusaba kuba yabatwarira umusaruro mu gihe kitarenze umunsi umwe ko buri munsi ushize ariko bagenda bagabanya ubworozi bwabo gatera diodone na habiyaremye prote buri wese yari abitse amagi arenze ibihumbi ijana kandi inkoko zakomezaga gutera nubwo batazi aho ayo magi bayashyira ikigo kimwe kikaba gifunzwe mu mezi abiri cyakora wenda dukeneye ubufasha bwihuse nibura ku buryo eh, umuntu yagira eh, utwo asigarana akazongera aki- akihe- akihembera bundi bushya twagombye kuba twatabaye mu minsi yashize cyangwa tugatabaguye isaha ubu turavuganiraho ntabwo turavuga ngo n'ejo cyangwa ejo bundi kuko n'ejo biza- bizangirika ariko nk'ubu hari nk'ibintu umuntu yaravuze induru bigahita byumvikana byagombye kuba nk'ubu ngubu wenda niba ari saa munani saa cyenda bakaba bavuze ati ni amahoro kuko n'ubundi n'ubwo ubonye iki kikiriho cyo kimuteye ibibazo kurenza icyo yafunze cyo kimuteye ikibazo kuko icyo yafunze ubwo yararize yarihanaguye yabaye nk'umuntu ubwo yarangije gushyingura urabona icyumba cyuzuye amagi murakireba namwe amarira akaza twarihanagura nose ubwo urareba igi- icyumba cyuzuye amagi niba wenda acyahara ayagiye se kandi batakwishyuye kandi batateganya kwishyura asumta kaboyi ijwi ry'amerika mu karere ka rurindo mu ntara y'amajyaruguru
igihugu cya tunisiya cyemereye abanyagihugu kwitura sentare ya afurika ijejwe agateka kazina muntu ku giti cyabo mu gihe babonye ko bahohotewe iyo sentare irashima iyo nyifato igasaba n'ibindi bihugu gufata iyo nzira ni mu gihe u rwanda rwo rwo ruheruka gusinyura ayo masezerano yemerera abanyarwanda kwitura sentare ya afurika ijejwe agateka kazina muntu ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika pierre claver niyo nkuru ari arusha kuva ubu abanyatuniziya bose hamwe n'amashyirahamwe yigenga barafite uburenganzira bwo kwitwara muri sentare ya afurika igejejwe agateka kazina muntu nk'uko bivugwa n'utwara iyo sentare umucamanza sylvain ore avuga ko ari intambwe idasanzwe ishitswe ko inyuma y'indwi yose y'urugendo indongozi z'iyo sentare zahoramwo rwo gusigura ibikorwa byayo mu bihugu bya tunisiya na egypte igihugu ca tunisiya cateye umukono ku masezerano yemerera abanyagihugu kwitura iyo sentare mu gihe igihugu ca egypte naco cavuze ko kikiriko kiravyiyumvira hari haheze ukwezi kumwe gusa igihugu c'u rwanda cisubiyeko mu gusinyura ayo masezerano yemerera abanyagihugu kwitwarira inzego za leta muri iyo sentare umucamanza sylvain ore atwara iyo sentare avuga ko naho ari uburenganzira bw'igihugu kanaka kwikura muri iyo sentare u rwanda rwari kumva impanuro rwari rwahawe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika zo kudasinyura ayo masezerano ore asaba n'ibindi bihugu gukurikira inzira ya tunisiya 30 États sur les 54 États membres de l'Union africaine qui ont euh, ratifié le protocole portant création ati de la gushika ubu ibihugu mirongo itatu byonyine kuri mirongo itanu na bine nivyo bimaze kwemera amasezerano y'isentare muri ivyo bihugu umunani nivyo birekurira abanyagihugu bavyo hamwe n'amashirahamwe yigenga bakatwitura ati iyo ni intambamyi ikomeye cane ati dutera akamo n'ibindi bihugu kwikubita agashi bigacira mu ngiro ivyo vyemeye kuko iyi sentare yashizweho n'ivyo bihugu nyene kugira afurika yose yubahiriza uburenganzira bwa muntu ati indi ntambamye ni uko iyi sentare isa naho itazwi ati nico gituma twatanguye ibikorwa byo kumenyekanisha akamaro n'ibyiza byayo mu bihugu bitandukanye bya afurika ati ingingo za sentare zirafatwa ariko zikabikwa mu bubati bw'amareta y'ibihugu bitandukanye ati nyinshi ntizishigwa mu ngiro ati kubera ubu bikurikiranwa n'abakuru b'ibihugu twifuza ko hajaho ubundi buryo bwo gukurikirana ishigwa mu ngiro ry'izo ngingo nk'ico twokwita umugwi uhoraho wigenga Euh, un mécanisme fiable pour que euh, on ne parle plus euh, d'inexécution euh, des décisions de justice de la Cour.
ihuriro ry'amashirahamwe yigenga akorana n'iyo sentare ribona ko ingendo y'ibihugu bya afurika yo kutemerera abanyagihugu kwitura iyo sentare ariho nyangwa ry'agateka kazina muntu diodone wedi njamba ni umunyamabanga mukuru w'iryo huriro Les plus tôt seraient les mieux parce que nous savons que dans le continent, il y a beaucoup ati ibyo bihugu bitaremera ayo masezerano nibibikore vuba kuko agateka kazina muntu karabandanya guhonyangwa muri afurika ati ababikorerwa nabo ntibatunganirizwa mu bihugu iwabo canke naho ntibashima ingene baba batunganirijwe ati aho niho iyo sentare yabwirizwa kunyarukira ati ariko ivyo bihugu bitarasinya ayo masezerano murumva ko inzira zose ziba zugaye et que l'accès à la justice est fermé pour ces victimes-là.
igihugu ca tunisiya kibaye igihugu kigira umunani cemereye abanyagihugu baco kwitura iyo sentare mu gihe babonye ko agateka kabo kahungabanijwe n'abajejwe kugakingira gisanze ibindi bihugu nka benin burkina faso cote d'ivoire ghana malawi mali na tanzania pierre clave niyo nkuru yarusha ku bw'ijwi ry'amerika
murumvise umuziki ni umuziki wa siporo ikipe y'u rwanda n'iya gine mu mikino wa basketball byashyizwe ku rutonde rw'amakipe azo kwitabira imikino ya nyuma nyafurika ihuza ibihugu cumi na bitandatu byo muri afurika afro basket 2017 iyo mikino izobera muri congo brazaville mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka inyuma yo, kube, yo kubura umwanya wo mu- mu mikino ya mbere u rwanda rwatorokanijwe mu mayikipe ya gatatu yitwa- yitwaye neza kurusha ayandi icyo cyemezo cyafashwe n'akanama k'ishyirahamwe ry'umukino wa basketball muri afurika fiba afrique iya bija muri cote d'ivoire mugenzi wacu edi gwema yavuganye n'umunyamabanga mukuru mu ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu rwanda reshar mutabazi amubaza uko bakiriye amahirwe bahawe tubatege amatwi
kuri twe ni inkuru nziza ni inkuru twari dutegereje twari twarakoze ibishoboka byose kugira ngo tugaragarize fiba ko tuyikwiriye iriya ni itike ni amatike aba ari abiri cyangwa atatu ahora ateganyijwe mu mikino nyafurika ya basiketibolo ahabwa amakipe yabaye ya gatatu akitwara neza kurusha ayandi kuko amazone uko ari arindwi yose agenda agira amakipe ya gatatu bikaba rero kuri twebwe ari inkuru nziza kumva mu matike yatanzwe abiri u rwanda rwahawe ako gaciro ese kuba mwari mutarabonye tike mu mikino yo guhatanira kuzajya muri iyo mikino ya nyuma ni iki u rwanda rugomba gukora kugira ngo ayo mahirwe rwabuze noneho ruyuririreho rube rwakwitwara neza muri iyo mikino iteganyijwe mu kwezi kwa munani k'uyu mwaka wenda icya mbere nabanza gusobanura n'uburyo n'ayo mahirwe ateye kugira ngo abantu bayasobanukirwe neza iyo urebye buri zone amazone agize fiba hazamuka amakipe abiri iya mbere n'iya kabiri akaba ariyo yahawe itike yo gukina afro basiketi ariko amazone yose ntabwo yitabira kimwe navuga ko hari n'amazone usanga hakinnye ibihugu bibiri gusa bigakina arere turu hanyuma ubwo byose bikaba biri karifiye cyangwa se bitatu kimwe gusa akaba aricyo kitabona itike yo kwitabira mu gihe muri zone turimo y'akarere ka gatanu twitabiriye turi ibihugu birindwi kandi nabyo hagomba kugendamo bibiri bityo rero kuba uri ikipe ya gatatu mu makipe arindwi akenshi burya ushobora no kuba unakomeye kurusha wa wundi wa gatatu mu makipe atatu yandi yo mu yandi mazone ni uko rero muri basketball biba biteye icyo dukwiye gukora ubwo twe ni ukuvuga ngo ni nk'icyo n'ubundi twari gukora iyo tubona itike kuko niyo tuba ba kabiri twari kuza tukitegura iyo mikino ya nyuma nyafurika ubu tugiye gushyiramo imbaraga ariko nanone dushingiye ku rwego twagaragaje kuko kuba twaratsinzwe na misiri tugatsindwa n'ubugande hari ubutumwa byaduhaye bituma tugomba gukosora kugira ngo ayo makipe nitunahurirayo tubashe kuyitwaraho neza cyane ko tuzanahura n'arenze ayo ngayo ko irushanwa ari iryisumbuyeho ibi bivuze iki ku mukino wa basketball mu rwanda bivuze ikintu gikomeye kandi cyiza icya mbere bivuze ni uko u rwanda nk'igihugu nk'umukino cyangwa se nk'igihugu n'imiyoborere ruhabwa agaciro kuko ni itike ibyiganirwa n'amakipe yandi menshi ibindi bihugu byinshi byifuza kujya mu makipe cumi n'atandatu yageze kuri urwo ruhando mpuzamahanga ruba rero urwego nyafurika rwa fiba rwicara rukareba ababisabye bose rugahitamo u rwanda na gineya hari icyo buri gihugu baba bashingiyeho icya mbere ni ubushake bwa politiki bwo guteza imbere siporo n'uwo mukino icya kabiri ni urwego icyo gihugu gihagazeho muri uwo mukino kabone n'ubwo kiba kitarabonye itike ariko hari urwego ruba ruzwi kandi rwiza afurika ireberaho muri icyo gihugu mu bijyanye no gutegura ikipe y'igihugu ya basketball kugira ngo izitware neza muri aya marushanwa azabera muri congo brazzaville mwebwe nk'ishyirahamwe ry'umukino wa basketball mu rwanda uruhare rwanyu ni uruhe bo uruhare navuga ko ari hafi ya rwose kuko ikipe y'igihugu iri mu nshingano za federasiyo ndetse na minisiteri ya siporo icya mbere ni ukureba amasomo twakuye muri zone twaranabitangiye hari ibyo twamaze gukora kureba sitafu tekinike yo yitwaye gute abatoza se bo babyitwayemo bate abakinnyi ni hehe dufite icyuho ibyo byose tumaze kubibona ubwo ngira ngo cyihutirwaho ngubu ni uguhita tureba uko tuziba icyo cyuho niba ari abakinnyi ba twabonye bafite ikibazo dushaka imyanya yo gusimbuza tukaba twashakisha mu banyarwanda bari mu bindi bihugu cyangwa se batabashije no kwitabira ku mpamvu zitandukanye kuko hari abakinnyi batabashije kuza kubera amatariki y'irushanwa ryabereyeho tukareba ko twaziba icyo cyuho hanyuma tukitegura umukino umukino ni umukino tukitegura kwitwara neza birushijeho ese mufite abanyarwanda benshi bakina muri uyu mukino babigize umwuga ntabwo navuga ngo ni ababigize umwuga kuko na federasiyo yacu urebye iracyari amateri ariko hari ababa bitwara neza kuko hari n'abakina mu bihugu byateye imbere hari abana biga muri amerika hari abanyarwanda bakina muri canada ndetse n'i burayi igikorwa ngo ni ugushaka abazaboneka kandi bazaziba icyo cyuho nk'uko cyaba cyaragaragaye rishari mutabazi umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umukino wa basiketibolo mu rwanda turagushimiye akanya uhaye radiyo ijwi ry'amerika murakoze cyane namwe
inshuti z'ijwi ry'amerika mwakoze gukurikirana ibiganiro byacu tuba tubafite kuri iyi saha aha rero niho bigarukiye mwari kumwe na fide niyo ngabo na oriyane itanga ishaka kuri mikoro washyize hamwe ibi biganiro ni fatu arimasi karara tubifurije mwese kugira ibihe byiza tubatumira no kubandanya mudukurikirana kuri radiyo ijwi ry'amerika murakoze mwese